mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na oriane itanga ishaka ku munsi wa gatatu tuganira mu kiganiro murisanga ku byerekeye amagara y'abantu ukugira umwitwarariko urenze urugero ibyo bita stress mu rurimi rw'igifaransa cyangwa icyongereza birashobora gusinzikaza amagara y'abantu haba ku mubiri mu mutima cyangwa mu bwenge nk'uko abahinga babinonosoye babivuga mbega ni ibihe bintu umuntu ashobora gukora kugira yirinde ingaruka mbi z'uwo mwitwarariko urengeye mu kiganiro muri isanga muri aka kanya turaganira n'umuhinga dufashe kumenya ibitari bike kuri icyo kibazo murashobora rero guterera ibibazo byanyu canke ivyiyumviro nk'uko bisanzwe kuri facebook yacu tukabisangiza canke namwe mukaduhamagara mugaterera mutanze nimero zanyu tukabahamagara nimero yacu yanyu mukashobora kwishyira kuri facebook urubuga ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa ikaze neza mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubizi nk'uko mubyumva ni kakaririmbo katwibutsa ikiganiro murisanga murisanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu tugiye kuganira rero ku mwitwarariko urengeye ibyo bita stress mu rurimi rw'igifaransa cyangwa icyongereza birashobora gusinzikaza amagara y'abantu haba ku mubiri mu mutima cyangwa mu bwenge nk'uko abahinga babinonosoye babivuga mbega ni ibihe bintu nk'umuntu ashobora gukora kugira yirinde ingaruka mbi z'uwo mwitwarariko benshi basanzwe bagira mu buzima bwa misi yose akenshi ntibanamenye yuko bawugize muri isanga rero y'uyu munsi turaganira n'umuhinga irakoze debora akaba ari umuhinga abo bita abapsikologe yanonosoye inyifato z'abantu agiye kudufasha gutahura neza na neza uh, iyo myitwarariko inge niba imeze uh, ukugerageza kumenya n'iryari tuba tuyifise ni gute twoyirinda n'ibindi byinshi ikaze neza rero mwese muterere ibibazo ivyiyumviro kuri facebook yacu nk'uko tubikora tubibutse urubuga rwacu ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa kuri facebook murashobora gushikiriza ibibazo cyangwa ibyiyumviro tukabishikiriza umuhinga akagerageza kubyishura reka twakire umutumire wacu w'uno munsi uh, debora irakoze ikaze neza mu kiganiro murisanga
amahoro neza ni debora irakiza irakiza murantunga debora irakiza akaba ari umuhinga yanonosoye ibijyanye n'inyifato z'abantu agakorera ibijumbura mu burundi turagushimiye cyane ku kanya ufashe kuganira n'ijwi rya amerika n'abanywanyi bacu
ndabashimiye namwe
reka kumbure duhere neza na neza ku co mwebwe nk'abahinga mwita umwitwarariko urengeye muba mushatse kuvuga iki umwitwarariko urengeye kugira ngo twumve icyo mwebwe umwitwarariko urengeye n'icyo kumbura abandi bari ko baribaza ko ari cyo atari cyo mwebwe mucita umwitwarariko urengeye iyo bigenze gute
twebwe twita umwitwarariko urengeye bavuga ngo ni inyishu ku bihe bishobora gushikira umuntu bitandukanye ibimubabaza ibimuhahamura ibimukanga n'ibindi bishobora kuba bimutera ubwoba rero iyo nyishu novuga ngo ni ni umubiri utanga iyo nyishu hamwe usanga hari umuntu hari abashobora kugira i- uwo mwitwarariko ugasanga a- agize ububabare bwo mu nda uwundi akameneka umutwe uwundi akabira ibyuya Mm.
uwundi umutima ukiruka cyane uwundi ugasanga biransi nuko asubira kuvuga Mm.
rero abantu kubera ko batandukanye ba- iyo nyishu iza ugutandukanye umubiri wishura ugutandukanye kuri uwo kuri uwo mwitwarariko Mhm. urakoze cyane ndumva ko byumvikana ni ukuvuga ko aba ari ingaruka z'ico umubiri uri kugerageza kutubwira kitagenda neza mu vyumviro vyacu ego ego Yego. none hariho nk'uwabajije kuri facebook eh, abaza ati anise toyi yabajije ati none stress na pression vyoba bitandukaniye hehe kumbure pression mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda yoba ari ah, u- ukuremerwa ukuremerwa kw'ibibazo Eh, n'uwo mwitwarariko urengeye ibyo biba bitandukaniye he kuko hari igihe uba uja ku kazi ukumva uraremerewe n'akazi uhava ukora uwo munsi mbega hoho biba bitandukanye cyangwa n'ico kimwe
biratandukanye kubera ko stress navuga ngo ni inyishu y'umubiri w'umuntu iva indani mu muntu Mhm.
hama pression nayo iva hanze ivuye ku bandi cyangwa ivuye ku wundi muntu yaba ugukurira mu kazi cyangwa umuntu navuga tuvuze umushefu dufate muri muri mu kazi ugu- u- ugutwara cyangwa ikindi kintu navuga ngo pression iva hanze y'umuntu ariko stress nayo iva indani mu muntu Mm.
Yego.
ngerageje kubitahura preso ariko ariko stress ishobora kuva kuri pression uri kuraronka yego
ndabitahuye neza ni ukuvuga ko presiyo yoyo canke uko kuremerwa ko kurashobora guhitamwo ku- kuwem- kuyemera canke kutayemera
hari igihe utaba ufite amahitamo harimo n'igihe hari n'igihe ushobora guhitamo ku- kuyiva iruhande cyangwa uka- ukayanga Mm.
yego
none kumbure ikimenyetso cy'uko wagize iyo stress wagize uwo mwitwarariko urengeye watubwiye kuribwa mu nda kumeneka umutwe ah, bi- biba ari ibintu kumbure bisanzwe biza iyo umuntu atamerewe neza mu mubiri bisanzwe ariko ah, gerageza u- u- usubire utubwire neza na neza ah, mu gihe biba mbega biba ubwo nyene canke akenshi biba haciye igihe canke eh, uwo- ubwo buremere bwabaye bwinshi cyane niho uca utangura kumva ivyo bimenyetso
navuga ngo iyo ubundi abantu bose bagendana iyo stress niko navuga kuko eh, ibintu bitandukanye umuntu abamwo biba bifise ico bigusigamwo canke umwitwarariko bigusigamwo mugabo uza kuba umwitwarariko rero ukabije Mhm.
canke uremereye u- u- urenze urugero iyo bimaze igihe kinini hama ukaba udashobora uta utimenyereje kumenya ingene wo- wo- wo- wo kwitwararika ku- kugabanya uwo mwitwarariko donc iyo stress nitwo turavuga Mhm. Mm.
Eh, hari igihe usanga utakishobora ku- ku- ku- ku- kuyijeha niko novuga mu gifaransa Mm, kugira kuyitaho.
bayivuga mu mu kirundi Ku- kuyitaho Mm.
eh, ugasanga rero bira- bira- birarenze urugero ugasanga bimaze igihe kinini ugasanga utanguye no kugira no kwitwara uko utahora Mhm.
bya bindi usanga nk'umuntu akuvugishije akantu gato ugasanga umwishuye nabi ugasanga utanguye gutukana Mhm.
bamwe bamwe ugasanga asigaye agwana asigaye ashwana kandi atari ko yari ahora Mhm.
mugabo kubera ko byamuremereye kandi ati- ata- atabona neza ibyo biriko birava ku- kumbura biba bivuye kuri iyo stress ugasanga rero asigaye yitwara uko atahora ugasanga ni umuntu cyangwa naho ugasanga ntabaye uwo wonya agwana cyangwa ashwana mugabo ugasanga asigaye yigunga kubera yumva umenga abantu baramuremera Mhm.
ego ni- ni- kenshi na kenshi usanga ari iyo migwi ibiri Mhm. ngerageje gusubira inyuma gato kumbure dutahure tugendane twumvikana Ah, mwavuze muti stress ah, uko kugira u- uko kugira umwitwarariko urengeye ni ingaruka tubona mu mibiri yacu ivuye ku bintu byinshi bijyanye n'ubuzima bwacu bwa misi yose ingaruka kuri uwo mwitwarariko urengeye hama mukongera mukavuga muti iyo habaye iyo stress canke iyo habaye uko kugira umwitwarariko urengeye uko ubimenya nuko kumbure uba wahinduye ingendo bivuye kuri ico kintu ingendo wavuze uti gu- gukankama iyo umuntu akuvugishije nabi canke ibindi bintu ubona wahinduye Ah, wavuze ati ukwigunga eh, ukikumira mu bantu ntugendane nabo kumbure abanywanyi b'ijwi ry'amerika baraza kutubwira ibindi bimenyetso bibaza yuko vyoba ari ingaruka za stress hama utubwire niba ari ivyo canke atari ivyo hanyuma n'igishobora gukorwa ikindi kibazo nobabaza ni ikijanye n'ikiringo umuntu ashobora kuvuga ati ah, nivyo ndi- ni stress canke eh, ndagwaye ibindi bi- bi- bi- bi- iyindi ndwara mbega wowe kwiha ikiringo kingana gute kugira ngo urabe eh, inyifato zahindutse mu kiringo kingana gute canke eh, iyo utanguye kumva abantu kumbure nk'uko babivuze iyo bakuvugishije ukumva urashavuye u- ubiha nk'ikiringo kingana gute kugira ugire ati jeni baza ko ndiko ndaca muri stress
nibaza ko ni cyo kimwe ni- na- ni- ni- n'ubundi bwoko bw'ihungabana mu buryo bw'amarangamutima kenshi na kenshi umuntu akunda kuraba novuga ngo i- iminsi haciye ugasanga dufate haraheze nk'i- nk'indwi zibiri cyangwa ukwezi kurenga ubona yuko mu nyifato yawe hari ikintu kinini cyahindutse kandi nawe bitariko birakorohera kwi- kwitahura cyangwa kwimenya ukuntu usigaye wifata ukuntu usigaye wishura ukuntu usigaye umeze ukuntu usigaye ukorwako n'akantu gatoyi aho urashobora gutangura kwibaza icyabitumye kuko urumva eh, stress ziva ku bintu bitandukanye hari abantu ashobora kugira stress kubera ko byamunaniye gutora inyishu y'ikibazo ariko arahura naco urumva ubundi nawe ugasanga ni ya presiyo mwari mwavuze mu ntango ya presiyo sosiyale canke usanga hariho nko ku kazi presiyo uri kuraronka hakaba kurengerwa n'akazi icyo twita mu gifaransa siyomenaje nayo nyine ishobora gutuma umuntu agira iyo stress hakaba nko kumenya inkuru y'umubabaro hamwe baku- baku- bakubwira nko nko- nko ku- ko- ko wabuze umuntu bakabikubwira mu buryo ubyakira uko utari ko canke u- uhababuka cyangwa ugasanga warahuye n'ibihe nseserezamutima kera ukiri umwana cyangwa mu myaka yahera hama hakaza nk'akantu kakubabaza kagaca kabizura byose ya stress igaca igaruka rero urumva iyo iyo ibyo byose bi- bi- bi- bibaye ku- ku- ku- kumenya ingene wi- ku- kumenya uko wifata cyangwa kumenya yuko ibi bintu bivuye kuri stress uraba ibyo umaze iminsi ubamwo uraba ibintu umaze iminsi ubamwo ibihe umaze nk'iminsi ukabona cyane cyane ikiriko kiratuma wiyumva uko wiyumva Mm. Rero- Eh, aho rero- niho uheza ukamenya uti ni stress cyangwa naho ni iyindi ndwara Mm.
ariko byose iciza ni uko utanguye kumva ibintu bitagenda neza ugatangwa kwibona ko inyifato utahora wibona ko ni byiza ko kwegera umuhinga none uteze inyifato kugira ngo agufashe gutora ikibazo aho kiri kugira ngo mutorere hamwe inyishu
ni ukuvuga ko umuntu akenera kwisuzuma akisuzuma ingendo ziwe inyifato ziwe ibyiyumviro byiwe buri kanya iyo yumvise umenga ntameze neza murakoze cyane Yego.
reka rero duhindukire ku mirongo ya telefone ndabona abanywanyi b'ijwi ry'amerika batangiye kutu- kuduhamagara kuri telefone n'abatwandikira kuri facebook nabo nyine turaza ku, ku, ku gusoma ibyiyumviro byabo tubishikirize ndafise ku murongo arnaud samuel arnaud samuel amahoro neza amahoro neza muraho urakomeye
yego tura- turakomeye Mm, turakumva neza cyane eh, duga ku ijambo
yego ndamaze ndabashimire ikiganiro muri isanzwe
alo alo arno arno arno sinzi akabazo kabaye nubwo nari mvuze ko tumwumva neza cyane numva umengo biciye bicika ariko turagerageza tumugarure ku murongo wa telefone alo arno Mm, numva eh, byacitse Ah, ariko wavuze ati eh, hari igihe umuntu asubiza amaso inyuma akabanza agahita ak- akaraba ibyo biba byatumye icyo kiba bigafasha kugira ngo bitorere umuti mbega iyo bi- iyo bibaye hama ntunamenye icyabitumye hoho naho nyine kugira ngo u- u- ugerageze ku- ku- kubyirinda wogira gute iyo abantu batangiye kukubwira ati umeze gutya umeze kuriya n'iyihe nyinshi ubona umuntu yofata mbega eh, hose mu bibazo nk'ibi inye bategereza kuza ku musikologa
ubundi ikibazo cyose kiguhungabanije u- umuntu wese yabwirizwa kuja ku mupsikologe yumvise ari ikintu gihungabanya amarangamutima yiwe rero ni byiza yuko kubera nk'uko uvuze ati hari igihe bishika naho usubiza amaso inyuma ntubone icyabitumye niho mvuga nti ni byiza yuko uja ku musikologo kuko wewe afise ubuhinga yanonosoye kugira ngo agufashe gutora ikibazo aho cabereye aho byatanguriye kugira ngo bamenye ingene Mhm.
kugira ngo muganire hama mugere ahantu mutora inyishu y'ico kibazo kuko mwabanje kugitora kuko mutaratora ikibazo aho kiri biragoye ko mutora inyishu Mhm, mhm.
hama ikindi naco ni uko navuga ngo i- i- icotuma umuntu yirinda canke akarinda umubiri we kuja muri mu- muri ivyo bihe vy'umwitwarariko urenze urugero navuga ngo ni byiza yuko abantu bitwararika gusinzira neza n'abantu abantu benshi bara- bariruka n'ubuzima bakibagira kuryama bakibagira kuruhuka rero umubiri iyo umaze kuruha cane nawo nyene uragera ahantu novuga ngo ni nk'aho u- ugira u- ugira tayeve niko novuga Mhm. Mhm.
kubera ko uba warusha hama ukabona yuko nta nta nta karuhuko na gakeya ikindi kintu gifasha cyane kugira ku- ku- ku- kwirinda uwo mwitwarariko ni kugira siporo cyangwa kugira imyi- imyimenyerezo bavuga hari abakina umupira hari abiruka hari abagira marshe hari aba- hari amasiporo atandukanye hari imyimenyerezo itandukanye umuntu ashobora kugira kugira ngo umubiri wiwe umererwe neza ikindi kintu ni uko ni byiza gu- ku- kuja hamwe n'abandi kuganira n'abandi biratuma utaguma wi- u- u- muri muri bya byiyumviro byawe ngo ugume ubizungurukamwo Mhm.
bi- bi- bishobora no guca bizana wa mwitwarariko mu nyuma Mhm.
hari ikintu rero ahanini abantu badakunda gukora mugana cyo nyine gifasha ni ukwandika kwandika ibikubabaje ibyo wabayemo nabyo nyine birashobora kugufasha kugira ngo bwa bwonko bwawe butaremerwa wa mutima wawe utaremerwa n'ibibazo biri kubacamo Mhm. Ego Eh.
impamvu nanabajije ati niba umuntu akeneye umupisikologe birumvikana neza yuko muba mufise ubwo bundi buhinga bwo kugerageza kunonosora aho ikibazo kiba cavuye n'ingene mushobora kuganiriza umuntu mukaja mu mizi yavyo ndabwiwe ku murongo wa telefone ko arno agarutse n'amahigwe arno uraho neza uratwumva ego ndabumva ego
ego nanjye nariko ndavuga ati ikiganiro n'ukuri eh, turanezerewe kuba mwongeye kukiga- kuka- kukagiza kuko uno munsi turabona uwo munaniro ukabije uguma wiyongerekerana kubera ngira ubuzima butera buzimba Mhm.
ariko icyo twabwira abantu ni uko uno munsi hariho abahinga babyize babinonosoye abantu bakwiye kugira umugirwa mwiza wo kumenya kubitura nabona bakigaragaza kugira eh, bajye kuri abo baganga kuko umunaniro uwo munaniro yosese n'umuti kiratera n'izindi ndwara zitarakira imivuduko y'amaraso nk'uko bagiye barabivuga abandi Mm.
ati nkajewe rico numva umengo twosaba yuko eh, muri bino bihugu by'iwacu tukiri muri bimwe byi- baturotse bagize iki Mhm.
canke ni- umubanyi yadungikiye ibi ibintu vy'amangetengete Mhm.
ariko bamenye yuko ari ibintu bishika umubiri ukananirwa umubiri kubera uba wakiye information donc amakuru menshi ku munsi rero bigatuma habaho wa munaniro ukabije bituma rero bikeneye yuko akeneye umuntu amwumviriza umuntu baganira ari aba psikologi two turavuga uno munsi Mm.
rero igikorwa cyabo kiracyari gito cyane muri bino bihugu byacu Mm.
kandi abantu barakunda kumenya kubitura cyangwa kubegera kuko no munsi n'amakabine ni make cyane Mhm.
kandi n'abantu ntibamenya aho bakwiye kubitura benshi birukira mu masengero birukira mu bavugabutumwa mugabo si wo muti mwiza tubona yuko eh, woba ahubwo ni uko woza bari- barya mu mizi y'abantu benshi bakaza bara- barahanahana ni ukuvuga ivyiyumviro byabo canke ivyo bibazo bagenda bahura nabyo kugira babisangire n'abandi Mm.
kandi niyo numva intererano baterera ni uko eh, ababinonotse nabo bujya habona bakigaragaza noneho bakamenyesha n'ibyo bashoboye hama n'abandi bantu bakamenya yuko bakwiye kubitura bakitura abantu babijejwe Mm. arno arno mbega none rimwe na rimwe no mu biganiro kenshi twakunze kubigaruka ko aho nk'indwara nk'izi mu bihugu byacu bakizifata nko gufina ah, iyo ugiye kwitura umuntu ukamubwira ibibazo byawe atatangwa kugira ngo ngo ukuntu gufina ngo ntaco ngo birahera akabigira ibintu bisanzwe mubona none mu mico yacu ari ikintu tugiye ku ku- kuvavanura naco tugafata nka nkama yuko ibibazo by'umutima n'ibibazo by'ivyumviro bikwiye gufatwa nk'i- nk'ikibazo gikomeye cyane cyane iyo gite- gifise ingaruka mbi ku bundi buzima cyangwa ubundi ku yandi magara yacu yo ku mubiri ubona ari ikintu cyoroshye guhindura mu, mu, mu vyiyumviro vya- vy'abantu bo mu karere kacu
uruhande rumwe si byoroshe mugabo ndi mwanya nka turabona ko byoroshye cyane kuko abo bahinga barahari mugabo benshi ntibazi akamaro kabo kandi nabo ntibigaragaza rero igihe bagifata ko ari byoroshye ni uko uno munsi bagifite uwo muco n'uwo mugenzo wo kumva yuko ibintu byubakwe kubyihererana muri we gaherera muri we niba ari ikibazo yagize n'umugabo muri famiye cyangwa umwana n'umubyeyi ukamenya ngo byohere hagati muri famiye abandi nabo bagaca baza nk'abajibe baza guca urubanza aho kubanza kubumviza bwabumvirize ido n'ido aho ibibazo biba byarapfuye rero uwo muco urashobora guhinduka umwanya n'umwanya igihe duhereye muri kuri abo bahinga ubwabo bakigaragaza bakigaragaza daboro kuko nk'ubu ugenda afite nka kabine de psikologe mugabo no munsi abona konsitatasiyo ndonka ni bikeyi paraporo kuko ibabyumvagije mugabo jewe nshyizemo eforo nkavuga ati reka ndabaronde cyangwa nkumva uwundi muntu nkavuga ati ubundi tuganire kuri icyo kibazo cyawe hariho benshi bagaruka fidibake tukabona yuko yarabaye ampeturaje kubera iki yararutse yiganirira bya bintu amaze kubiganira kumva ko yaba yampesuraje rero ni umuco gusa y'uwo kandi nuko batanababona tutababona abo bantu izo kabine tuzibona abo bapisikologo n'umuti ntitubabona bagize amashuri sinzi iyo baca bajya mugabo yatwokwishyira hamwe tugategura ibyo biganiro tukababwira ese mbe ya pisikologo bashoboye ibi bafasha abantu muri buno buryo ibyo byotuma icyo gisata gitera imbere hama na leta igashyiramo ingufu zayo kuko uno munsi tuvuga ngo pati tuvuga ko turavuga iyo sirese meme muri adiminisitirasiyo two turabona yuko hariho imigambi ya leta no munsi yashyira imbere kubera iki kubera nabo nibareterese mu buvuzi bw'iwabo uno munsi baremfluwanse n'imigambi baremfluwanse n'ibintu baba batumva ariko baba bakeneye institution yose iba ikeneye umupsikologe kugira haboneke developema ikwiye niho rero biherana muri baze muhira umwana agakeneye kuganira n'umubyeyi mugabo iyo ubonye umwana utashye uno munsi yanyoye urumogi yanyoye itabi ugaca wirukanga kumujyana kwa rujansi cyangwa se wirukanga kujya kubigira muri famiye hose umwana yatunaniragize utarafata umwanya ngo wicare uganire nawe utarafata umurondero umuhinga wabyo ashobore kubafasha abahuzi ariyo niyo bita terapi sistemike familiyari iza gukorwa hagati mu muryango ngaho twamaze kubona amarati deregi ni umwana ashobora kuba yazanye kompositima yindi bashobora kuba byavuye kuri sirese ya se na nyina bama bashwana bumva abana cyangwa n'ibindi nk'uko bagiye barabivuga rero nibaza yuko mwoza muratanga muraduha ibiganiro psikologe bahari uno munsi bakigaragaza bakaduha amadirese tukamenya aho tubasanga hama bagakora akazi kabo kugira bafashe mu iterambere ry'igihugu meme no mu miryango kugira n'ubuzima bwiza bubandanye rero ndumva ko byoshoboka mu gihe twese twagira iyo sensibilisation tukava mu gacerere tukigaragaza twate abapsikologe bahari uno munsi bakigaragaza ndetse nabo banafite ibibazo bagatangura kugira uwo muco no kumenyera kwitura kwitura abo bantu bashobora kubumviriza
murakoze cyane rwose arno samuel tumva ko muri aba psikologe namwe ngahe bujumbura ko mbure nk'uko bihanuye ati mwoja hamwe mugakorana kugira ngo mwigaragaze bikwiye turagushimiye cyane
yego murakoze cyane namwe
muganga debora reka kumbure tubanze twakira uwundi munywanyi turagaruka kuri icyo kibazo therapiste arno avuze cerekeye ukwigaragaza n'icyokorwa muri icyo gisata serire amahoro neza uratwumva
amahoro cyane ndabumva neza rwose uraho urakomeye gasirere
ndashima imana nsuhuje n'uwo mutumirwa wacu ikirori ni cyanyu nanone cyakomeje kuba kiremereye ariko mwavuze siterese nyine mpita mbasha kubyumva ariko kandi nanone nkurikije ibisobanuro mwaduhaye nabonye ntaho bitaniye na depresisiyo
umuhinga aratubwiye aje kudusobanura nyine ahantu bitandukana n'agahinda gakabije kubera yuko urumva iyo siterese n'agahinda gakabije ubona yuko ari ibintu bijya guhura ariko kandi nanone icyo mbasha kuba nabona hari igihe n'umuntu ashobora kuba yagira iyo siterese cyangwa se umunaniro ukabije biturutse mu mu bikorwa ushobora kuba uri gukora urugero ushobora kuba uri gu- ufite nk'umukoresha eh, utari mwiza u- akaba yaguha n'akazi karenze eh, ubushobozi cyangwa se eh, ubushobozi bwawe rimwe na rimwe uka- ntube wabasha kuba wabona uburyo bwo kuruhuka ukaryama n'ubundi uri gutekereza ngo ngiye guhita nkora kariya kazi n'aka kari kundeba bijya binabaho no ku ba- ku bakozi bo mu rugo ugasanga bamu- bamuhaye nko kurera umwana bamubwiye guteka bamubwiye kujya wenda ku- ku- gu- gu- gukamisha ugasanga no kumesa imyenda ugasanga ni ibintu byose bisa nkaho bimuhuriraho rimwe na rimwe ugasanga eh, ahora a- agira n'ikintu cyo kuba rimwe na rimwe yajya yikanga bitewe ni- no kuba wenda abwirwa n'amagambo atari meza Mhm.
ntekereza ko n'ibyo bintu bishobora kuba byaba no ku mwana mutoya eh, uhora umubwira amagambo atari meza umubwira ko nta kintu na gito ashoboye Mhm.
icyo gihe ntekereza ko bishobora kuba byamutera eh, kuba yagira agahinda gakabije eh, ni- n'imibe- n'imibereho kuko na Arno hari ibyo yavuze na- ntakongera gusubiramo Mhm.
ubona yuko muri ino minsi ni ibintu bitoroshye ikindi ku- gu- gu- gusanga nka- nka- nk'abasikologe ntabwo tubasha kuba twabiha umwanya kuko hari n'igihe bitubaho nk'uko arunabivuze ukaganira na mugenzi wawe ukamubwira icyo kibazo ukumva yuko ari ibintu byoroheje Mm.
Eh, ariko nyamara ntabwo ari ibintu biba byoroshye kuko muri iyi minsi noneho i- icyo kibazo kirimo kiragenda gifata indi ntera Mm.
ariko nanone abo bantu batega amatwi abandi nabo bari kuba bakeya nta- na- ntabwo hari igihe umureba nubwo aba yarabyize ukabona n- n- ntube wapfa kumugirira icyizere sinzi rero ubwo umutumirwa ari butubwire eh, inzira bi- icya- icyakorwa kugira ngo n'ubundi n'abo eh, batura n'abo baturage ba- ba- ba- bashobore kuba babasha kuba ba- bakwitura abo bantu bashobora kuba babagira inama ikindi na leta igomba kuba yabishyiramo agatege ikabivugaho ikabivuga ku maradiyo nk'uku nguku ku buryo umuntu ashobora kuba yahura n'icyo kibazo akumva yuko hari uburyo ki ashobora kuba yafashwa bitavuze ko ari bujye mu bapfumu kuko akenshi bitwaza ngo ndavuga wenda mu rwanda ntabwo mu burundi nzi ko bimeze Mhm.
hari abahura n'icyo kibazo ati nyirakanaka niwe wandogeye umwana wanjye baramuroze umugabo wanjye baramuroze umugore wanjye baramuroze ko iyo byakomeje gutyo n'ahandi bifata indi ntera umuntu akagenda mu muhanda yivugisha Mm.
kuko byarangije kumurenga hari n'ushobora ku- guhura n'icyo kibazo ntekereza ko n'abana bato bishobora kuba byabaho batari bamenya kuvuga bitewe n'amagambo babwirwa n'ubwo batari buvuge akaba mu mwanya wo kuba yagira agahinda ko kujunjama rimwe na rimwe akaba yajya ahorana amarira Mm.
nabyo ntekereza ko bibaho ubwo umutumirwa n'ibi byose ari buse nk'aho aza kubimbwiraho kuko ibyo ntabyo nzi kuko ntabwo ibyo bintu nigeze mbyiga ariko ni uko nguko nibwira Mm.
murakoze cyane urakoze cyane nawe si rero turagushimiye kandi ndibuka waranakurikiye n'ikiganiro nk'icu- cerekeye ah, eh, mu mutwe ibyiyumviro byo mu mutwe bituma umuntu Yego.
ego Eh, urumva ko turiko turagerageza nk'itangamakuru kugira ngo tumenyekanishe bino bibazo umuntu kenshi mu, mu mico yacu usanga umenga dufata nk'ibisanzwe canke ah, bataratangura kumenya cane kwitura abaganga kuko barahari reka duhindukire tubaze muganga ah, atubwire muganga Debora kuco ahantu yavuze ahantu yavuze ati hariho ukwigaragaza namwe mufisemo uruhara mushobora kuba mutashyiramo ingufu cyane mbega byo bari byo ukwigaragaza eh, ni guke bigenda gute kuko ngaha ku ijuru ry'amerika no mu bindi binyamakuru turabona ko muri ibi bihe bya vuba dutanguye kubivuga ko cyane mbega uruhara rwanyu namwe mubona rwo kongerezwa hehe cyane cyane kugira ngo mumenyekane
nuvuga ngo nibyo ntitwimenyekanisha ntiyabeshe kandi wumvise ko nawe nyine ari umunyamwuga nawe nyine eh, ntiyabeshe mugabo kandi nibaza ngo muri iyi minsi aba- amaradiyo ariko arabyitaho cyane aradutumira cyane mu biganiro bitandukanye bivuga iby'amagara y'abantu kugira ngo tuvuge kuri iki kintu kuko kenshi bavuga ngo iyo bari kubavuga amagara y'abantu amagara yo mu mutwe barayibagira urumva Mm, rero nibaza ngo natwe hariho uruhara dukwiye gushyiramo mu kugwiza ibyo biganiro niko navuga kuko nibaza ngo n'amaradiyo tuyegereye ngira nabyo nyine byofasha mugabo eh, nibaza ko biriko biraja mu ngiro mhm, biriko birakorwa cyane cyane ku ku- ku- ku ruhande rw'amaradiyo no ku ruhande rwacu biriko birakorwa Mm.
ariko sinoreka kuvuga yuko na n'abadutwara nabo nyine boshiramwo uruhara mu kugira ngo i- ikijanye n'amagara yo mu mutwe kimenyekane abantu babimenyere bumve yuko ata giteye isoni kirimo kuko kenshi nibaza ngo abantu baratinya kuja kwa muganga kubera bibaza ko bohava bibaza yuko basaze kenshi bakunda kuvuga ngo umuntu ngo yabaye umusazi canke yabaye iki nta giteye isoni kirimo kuja kwivuza iyo uzi ko wahungabanye mu mutwe kuko ni ni nka kurya iryinyo rirara rirakurya ntushobora kurigumana Mhm.
uragera ahantu ukavuga uti nteza kuja kwa muganga kugira iryinyo numve ko notezurirwa nico kimwe rero n'amagara yo mu mutwe amagara yo mu mutwe arakenewe cyane kubungabungwa co kimwe n'amagara yo ku mubiri Mhm.
rero nibaza ngo uruhara n'urwacu mugabo ni urw'abadutwara ni urw'abantu bose ni urwa- n'aba- n'abaza kwivuza nabo nyine n'uruhara rwabo kuza kudutumbera Mm.
kuko biragoye ko tubafata ku nguvu ngo baze kwivuza ariko baje badusanga hari abashobora kubafasha Mhm. mu ndwi iheze mu ndwi iheze twaraganiriye ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe indwara zo mu mutwe ziratandukanye na n'uburemere bw'ibibazo bya minsi yose Ah, sireno we nawe nyine agaruye ikibazo cereke depression Ah, ni ukuvuga ni zimwe muri izi ndwara kumbure zishobora ku- kuva mu buremere bw'umwitwarariko mwinshi mu buzima wotubwira itandukaniro rya rya depression icyo kenshi bakunda kumva depression iryo jambo rirakunda kuvugwa cyane ngo ngo ari deprime mugabo ukugira umwitwarariko urenze na depression two bitandukanya gute
jewe novuga ngo ubundi depression na stress biratandukanye cyane biratandukanye cyane kubera ko depression ubundi ni indwara
ni ingaruka
Eh, oya ni indwara ni indwara i- ifise mu bimenyetso byayo uyu mwitwarariko urem- u- u- u- ukabije Mhm.
Eh, Mm, ni kimwe mu Rero- bintu umuntu yaba aba yagize iyo ari iyo afise iyo depression umwitwarariko aba yabaye myinshi umu- u- kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko umuntu ariko aragira novuga ngo iyo depression ni uko asha- uwo mwitwarariko urimo mu bimenyetso byerekana ko umuntu yagize depression Mm.
uretse ko hariho n'ibindi bimenyetso biza bikiheka kuri uwo mwitwarariko bikaba byinshi nka- nk'agahinda aga- icyo ya- yise agahinda depression twe ngaha tukita akabonge ngira biratandukanye aho uh, numvise umwe ngavuga ikinyarwanda mugabo twe ngaha tukita akabonge rero akabonge mu- mu- mu bi- mu bimenyetso by'akabonge harimo aga- agahinda tristesse hakabaho iyo stress iguma ihari iyo stress ni ukuvuga ngo uwo mwitwarariko uguma uhari hakaba ibijyanye no gutakaza akayabagu kubura ikiro n'ibindi n'ibindi ibyiyumviro bi- bimeze nabi kwiyumvira kwiya ku buzima ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko umuntu afite depression urumva yuko stress nti- ntiba ikibaye stress ntitwavuze ngo ni nyinshi ku kibazo cyangwa ku kintu wumva kikubangamiye Mhm. Mm.
mugabo depression rero ubu ni indwara yo yo ni indwara ye- yegeranya ibimenyetso byinshi kandi bikamara igihe bitagenda byatumwe n'ikintu kumbure mugabo bikamara igihe bitaragenda ibyo bimenyetso Eh, nda- Niyo mpamvu ndaguciriye.
bavuga ngo ni- ni iyo depression cyangwa nako kabonga Eh, ndaguciriye mwe rero nu- numva umengo hatangura umwitwarariko mwinshi mbere y'uko hagera muri depression ego ego Eh, ni ukuvuga ko ni muri za ndwara twavuze duti umuntu akwiye kwirinda umwitwarariko mwinshi kugira ngo ntagwe muri mu Eh.
ndwara nka depression ego ego hari indwara nyinshi zishobora guterwa n'ibyo uretse na depression hariho n'indwara zo ku mubiri Mhm, zishobora guterwa na stress eh, tukiri aho nyene Nta wotubwira ndimo zimwe muri izo ego.
tukiri aho nyene tubwire zimwe Ego, zimwe muri izo ni izi ego. Ha- hari abantu bagwara estoma sinzi ingene noyita bagira ama- Igifu?
ama- estoma igifu estoma igifu Mm, igifu canke canke umushishito mu kirundi mhm, ugasanga barafise ba- barafise ubwo bubabare bwinshi ugasanga bwavuye kuri stress n'ivyiyumviro byabaye byinshi bikaremera umuntu hari abantu bagira indwara z'umutima mhm, zivuye kuri iyo depression nyene mhm,
hari abandi nabo urumva bagwara mu ngingo novuga aha mu- mu- mu- mu- mu mavi mu nkokora mu- mhm.
ahantu mikonyero hose hari ego mu ikonyero Mhm, ugasanga ntagishobora gutambuka cyangwa akagi- kubera ko yamaze umwanya munini yigunze adashaka kuja n'ahantu na hamwe ugasanga umubiri utanguye kurwara ibyari mu mutima ibyabanje mu bwonko mm, hari n'abandi nabo usanga agize amaherehere kandi atayahorana mhm, bivuye kuri kuri kuri kuri kuri iyo kuri uwo mwitwarariko niko navuga mm.
urumva i- ubwo n'uburorero bumwe mu zindi nyinshi zishobora guterwa na- na stress Mm, hari ni- hari n'indi ndwara nu- numva kenshi indwara y'umugongo nayo nyine irashobora kuva kuri stress ego indwara y'umugongo irashobora no kuva ku isi ukumva urababara mu mugongo ataco wakoze cyangwa ata kintu coba cyatumye umugongo ubabara Mm, ego urakoze n'umutwe nyene eh, bya migraine umutwe umuntu aguma ameneka umutwe bidahagarara Mhm.
bikakubuza gukora nabyo nyine ni- ni ni kimwe mu bishobora gutumwa na stress kandi akagenda kwa muganga bakamuha imiti akayinywa muganga ntimufashe ariko imiti ntikore kubera ko ntibaba bavuye icyabitumye baba bavuye ibimenyetso baba batavuye icyatumye iyo ibyo bimenyetso bihaba Mm, niho mwebwe rero abapsikologe muca muza mukaganiriza uwo muntu akamenya Ego.
ikibazo hakiri
ego si indwara zose rero byumvikana ko zikenera umuti
hari Umuti wo ingwara nyinshi kunywa.
ushobora gusanga zikeneye ibiganiro zikeneye bijya bi- biyago mbogoramutima amaterapi gusumba kuja ku miti kuko ushobora gusanga iyo miti itativuye kubera ko itabitumye kitavuye Mhm. ubuvuzi birumvikana ko butandukanye umuntu yakere- yagerageje kimwe ni byiza ko yogerageza n'ikindi Mm.
ariko tura- turahanura abantu cyane cyane iyo babonye ibimenyetso kuko hari ibimenyetso bimwe bimwe by'indwara ze- ze- zerekana ihungabana ryo mu marangamutima usanga dufite ibimenyetso by'indwara dusanganywe zisanzwe zihari mu buryo bw'umubiri Mhm.
rero turahanura abantu ko abanza kwa muganga w'umubiri Mhm.
ahejeje ku muganga akabona ko ibimenyetso byose babuze indwara agahita akaza rero no ku psikologe kugira ngo i- i- arabe yuko icyabitumye kidashobora kuba kiri mu- mu- mu- mu bijyanye n'amarangamutima Mm. mbega urakekaga muganga yuko uwo muganga w'umutima dufate nk'akarorero yoba Yego.
tuvuge nko mu burundi barafise Eh.
eh, uko barafise iyo muco uwo muco wo kuvuga ati iyi miti y'umutima ndaguhaye reka kumbure urondere n'umupsikologe muganire iyo uwo muco woba uhari
novuga ngo uri muri benshi mugabo novuga ngo muri iyi minsi biratanguye kuboneka yuko abaganga ba- ba- bariko baraha agaciro n'ico gice c'ubuzima co kuvuga co- co kwiyumvira yuko umuntu ashobora kuba ya- afise ibihe nseserezamutima vyatumye agira ico ki- ico kibazo bagaheza bakamubwira bati naho uzo wiko afata iyi miti ni vyiza yuko ubonana n'umupsikologe kugira ngo agufashe mu kurindira yuko ufata iyi miti hariho n'abandi baganga ataba ari n'umuganga w'umutima ugasanga nk'umuntu nk'ivyo nari navuze ko umuntu ashobora ku- kugira amaherehere ugasanga byavuye kuri stress rero muganga u- u- umudehamatologe undi muganga wo ku rukoba aramwandikira imiti n'izo mugabo akamubwira ati genda uvugane n'umupsikologe iyi miti ubandanye uyifata mugabo uriko uravugana n'umupsikologe kugira ngo barabe yuko ikiriko kirabituma kitavuwe n'umuti kivugwe n'umupsikologe Mhm. yego twizere Eh.
ko abaganga nabo nyine bazogenda barakorana muri ubwo buryo urakoze cyane reka Yego.
mbandanye Yego, ku murongo wa telefone naho nyine hariho jeremy jeremy kaze neza
twe turabaramukije amahoro cyane
ndamukiza n'umutumire wacu ego arakumva
agomba kuba kuri iki kintu cy'indwara y'amenyo A- ariko twatubwiye yuko eh, iyo ugize shakuri rererire urakunda ngo ngo birashobora ngo kubwira ngo indwara y'amenyo ngo utari usanzwe ihagaye kugasiragwara jewe bari ibyo ni icyo kibazo canje nari mfite Mm. urakoze jeremy
icyo kibazo numva kigoye kwishyura kubera nta bushakashatsi burakorwa bwerekana by'ukuri yuko bishobora kuba bihari
Eh, nanje naravyumvise nampora ndavyumva abantu baravyumva kenshi bakavuga ati ingwara zo mu mutwe kumbure bifise isano n'imitsi ntawe ubizi mugabo nk'uko abibajije nuko kenshi birakunze kuvuga ati eh, uburemere bwinshi bashobora gutuma um, amenyo a- asa n'aya- n'ayahahungabaniye ego nk'uko igifu watubwiye igifu esitoma irashobora kujamwo hariho indwara twumva bavuga ama ulcer ava kuri stress mu bimenyetso bya stress harimo izo ndwara utokwiyumvira yuko zavuye ku guhahamuka cyangwa gu- gu- gu- guhungabana mu mutima ego hanyuma twumvise ikindi mugenzawe ahno yavuze kijanye n'uko muri buri gisata ca leta cyogira umupsikologe mbega namwe niko mubibona vyoba ari ikintu kiza gihindura imico mu gihugu co guha agaciro abapsikologe kugira ngo babone baboneke mu nzego zitandukanye nk'abaganga bakenewe kuko ivyo bisata kumbure birimwo stress nyinshi birimwo u- uburemere bwinshi bw'akazi kabo mubona kubyushira umupsikologe muri buri gisata byofasha ah, ku mibereho myiza y'abakozi ba leta no kumenyekanisha yuko icyo gisata gihambaye mu buzima bw'igihugu
nibaza ko byafasha cyane ubusanzwe ubundi mu- mu bihugu bimaze gutera imbere aba- ahantu hose hakoraniye abantu haba hariho umusikorogaramu mvuga nko ku mashuri ku bitaro mu buzi butandukanye babwiza kuba bafise umusikoroge kuko nk'uko navuze stress irahari yama ihari igera- igera gutera ikibazo iyo ibaye nyinshi rero ko yama ihari kugira ngo bafashe abantu ko itagwira ngo ibe nyinshi hama umuntu ananigwe no ku- no kumenya ingene ayifata cyangwa no kumenya ingene yitwara ni byiza yuko haba hariho umuntu mu- mu kigo akoreramwo ashobora kumufasha mu gihe yumva bimurengeye kuko hari igihe avana ibibazo muhira agaca aza ku kazi ugasanga afiteyo ibindi bibazo ugasanga biramurengeye arabuze n'ingene yifata ugasanga hatanguye kuba navuga ngo amakonfli canke ukuta- ukutumvikana hagati yawe n'abo bakorana cyangwa ugasanga atanguye gukora akazi kutariko yagakora nabi ugasanga batanguye kumukota nabi aga- ugasanga wamwitwararika ahubwo aho aho wogabanutse ugumya ugwira hama urumva hariho n'ibindi yaciye ko ahantu yavuze ngo ubukene batuba n'umwitwariko nawe nyine uba mwinshi ni ukuvuga ngo ni byiza yuko abantu aho bari bashobora ku- ku- kumva batekanye bumva ko hari umuntu bashobora kwitura bakaganira bya bibazo kumbure bikagabanuka umuntu akareka kugira uwo mwitwariko kubera ko atagumya abyiyumvira umwanya wose Mm. Mhm. Ego reka nakire uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika Jean Claude ku murongo wa telefone uratwumva Jean Claude
yego amahoro
amahoro Mm. Eh, Jean Claude turakumva ikibazo cyangwa icyiyumviro
yego nanje ndabumva ni icyumviro ku bijyanye na siterese nashima kuba novuga intererano ukuntu parfois usanga umuntu ashobora kuba nyine ari nko mu byiyumviro bigiye bitandukanye byaba byiza byaba bibi mugabo bikaza kurangira yisanze vrema zibaye siterese bitumwe n'ukuntu yiyumviriye swati ikintu ntashobore kuba yogishikaho uko yabishaka eh, canke cyaba icyo yashaka ego bikanka ibintu nk'ibyo bikaja gutuma yisanga ari muri stress Mm. Eh, none ga Jean Claude wewe mu bisanzwe mu buzima bwawe bwa misi yose hari ibintu woba ukora kugira ngo bigufashe buke buke kuva muri iyo stress kuko nk'uko muganga yabivuze abantu twese turaca muri stress hari utuntu ukora canke ibintu ukora bigufasha kuyivamwo canke ku, ku, ku, kuyihanganira bishobora gufasha uwundi muntu Je- Jean Claude telefone iracitse kumbure turamugarura ku murongo wa telefone ariko tukiri ngaho nyene muganga tubwire bimwe mu bintu muhora muhanura abantu gukora uriko aratwumva avuga ati je sindagira kuri ku ku rugero rwa depression sindagwara umutima sindagwara igipfu reka ngerageze gukora ibi bintu muganga avuze bizontuma ah, ntagira umwitwarariko urengeje Nu- ni ibihe bintu yogerageza gukora muri aka kanya
ikintu cya mbere ni uko eh, umuntu cya kindi navuga cuku- cukwitwararika kuruhuka ni ukuvuga ngo kuryama amasaha akwiye ni abantu bake babikurikiza kumbure kubera kwitwararika kwiruka n'ubuzima ugasanga abantu benshi ntiba- ntibakiryama amasaha akwiye nashaka kubibutsa yuko amasaha yo kuryama mu bisanzwe ku muntu akuze ni hagati y'amasaha umunani n'amasaha atandatu Eh, ugiye munsi yayo ni ukuvuga ko utaburyama neza Ego, ikindi ni ugufungura neza kwitwararika gufungura neza si ukuvuga ngo kwitwararika gufungura ibizimvye canke umwe wese n'uburyo ashobojwe mugabo ugas- ukaraba ko mu isahani yawe harimwo ibigufasha harimo imboga harimo ibindi ibintu byose bi- bituma umererwa neza na cane cane imboga gusumba ibindi
imboga zisanzwe nyine Hama mubona iki- imboga zisanzwe irengarenga canke eh, epinari canke ibindi canke amashu u- u- uko ushobojwe ikindi ni uko umuntu yogerageza kugira imyimenyerezo kugira siporo n'ibiburi buri nka gatatu mu ndwi Mm, muri iyo siporo harimwo ugutandu- ugutambuka bisanzwe kuko Ego, akenshi abantu gutambuka bisanzwe birafasha kuko abantu bagendera mu miduga cyane baribagira ba- ico kintu baracibagira kuko utaha n'amaguru we urumva abi- abikora minsi yose nta novuga ngo nta ntiwinda kubimubwiriza mugabo ujya w'imodoka kubera umwitwariko w'akazi n'ibindi bintu byose ava ku kazi ashikira muhira yashika muhira abarushe agaca aryama yamaguru ntiyayagoroye ngo atambuke n'iki ugasanga umubiri ugiye uregeranya uburuhe wari wibaza ngo uriko uraruhuka mu kuryama mubo ugasanga umubiri urarengewe ura- biranse kubandanya Mm. Eh, nda- ndabwiye ko jean claude agarutse ku murongo kumbure muraza kudufasha mbanze numve gato ibyo wewe iyi- nk'umuntu asanzwe adafise ubuhinga nk'ubwo mufise iwe ico agerageza gukora jean claude nari mbajije wewe ugerageza kugabanya stress canke kuyigwanya gute mu buzima busanzwe iyo wumvise umengo uraremerewe ufise umwitwarariko urenze mu buzima
ngo parfois jewe uko mbigenza nshobora kuja hamwe n'abandi bo hashobora kuba noyaga nabo tugatera inkuru ziba zitwenza kugira ngo nshobore kubagira bimwe na bimwe mwo byambabaje eh, tukome nshobora kuba nja no mu masiporo ego bibaye ngombwa nkashobora no kujya nko kwirabira dufate nko mu gihe tuba turi muri periyode eh, y'amahiganwa ayo mashampiyona na cyane cyane yo hanze nkashobora kuba no kwirabira nk'imipira ku- nk'uko nsanzwe ndi umufana wa football ibyo byose jewe ndumva ko bishobora kuba byondemurura stress zikamera nk'izigabanutse bibaye ngombwa zikarangira ego muganga yongeye ko ibijanye no gutambuka ndumva birimwo mbega ku bijanye Yego.
n'imfungurwa utu- uturengarenga turaboneka urashobora kubona ko ari ikintu wokongeramo mu byo gufasha kuremuruka mu mutwe- mu mutwe
yego kiretse ko gusa eh, parfois bivanye n'ukuntu nka jewe basi uyu mwanya ariho nkiva ku ishure nshobora kuba ntabona nk'uburyo bwo kuba aho mba nipangiye noturonka sifizama canke basi noronka kome eh, elema primordiale meme novuga ishobora kuba yo frena kuturonka ariyo financement sino ndabona yuko natwone turi mu dushobora kuba tuboneka nubwo atari antotalite ego turagushimiye cyane jean claude ku ntererano yawe ndumva ko umuntu aragerageza kuja hamwe n'abandi birafasha ku- kusamaza ubwenge birafasha gutambuka kugira siporo eh, navyo nyine mu vyo muganga yatubwiye birimwo mu vyo umuntu yogerageza gukora reka tubandanye twumve ibindi muganga ashobora kuduhanura
yego Eh, na- na- navuze ikijanye na- no- no- no ku- no gusohoka tugitangura ugatembera n'abagenzi guhura n'abagenzi mukaganira nabyo nyine birashobora gufasha mu kujeha iyo iyo stress niko navuga ikindi kintu gi- gifasha gifasha kandi abantu benshi tutagira ni ico ku- ku- kugerageza kuja tura- tura- turava ku murongo donc tuka- tukazimya amatelefone canke ukayishira ugakuramo connection kugira ngo ubanze uruhuke kuba muri telefone kenshi ukabigira imbere y'uko uryama nka- nka- nk'iminota mirongo itatu imbere y'uko uryama kugira ngo umu- ubanze utekane eh, n'umubiri uruhuke hama u- ushobore kuryama navyo nyene birafasha hama kandi biragutuma hariho n'amakuru utaronka hageze kuryama kuko urose amakuru mabi hageze kuryama urarukanura ikindi ni cyane cyane iyo umuntu aguhamagaye umuntu aguhamagaye aka- akakwibutsa ideni umufitiye cyangwa akakwibutsa yego cyangwa bimwe.
akakwibutsa fagitire uterwa kuriha n'ibindi n'ibindi ugasanga ayo mahera ntayo ufise navyo nyene birashobora gutuma uhungabana Urabura iki?
ikindi kintu kenshi abantu dukwiye gukora ni ukugerageza gushyiraho ikiribwa cyangwa sinzi nyine nocita mu kirundi hagati ya- y'ubuzima bwo ku kazi no kuryoherwa Nti- kimwe ntikibe cyinshi gusumba ikindi kubera ko byose birakenewe mugabo umuntu akamenya ingene ashiraho iyo ekiribwa ikindi kintu eh, ca- kijanye no gufungura ni byiza yuko utosimba uto- utoreka gufungura ngo nuko ngo ngo wariye byinshi ngo ngo saa sita ngo mwijoro reka ndabireke ufuma urya bike mugabo uka- uka- uka- ukaryama kuko kuryama uso- ushonje ni ingorane kuryama uhaze cyane nayo nyene ni iyindi ngorane gusinzira biragorana kuvuga ngo ukitwararika kurya ibyo kurya n'ibyo bikeye mu ijoro kugira ngo ntiwuzure inda cyane hama ngo byanke ko usinzire mugabo ukitwararika gufungura ikindi ni uko nko ku banyeshuri barara bariga cyangwa abantu bakora barara barakora ijoro ryose uka- ukareka kuryama ngo uriko urakora numva ko ni bya bindi bibangamira umubiri bikabangamira n'ubwonko ugasanga ubwonko burarusha ikindi kintu noshira ko ni uko umuntu yiga gusaba ubufasha aha ni cyane cyane mu bantu mu kazi hari umuntu yitwararika agakora ibintu byose agashaka kubikorera rimwe biragoye ko umuntu akwira aho icyarimwe ni byiza yuko urondera abagufasha nkabwira umuntu uti nshaka ikintu mbona umuntu tuza kwishobora cyangwa mfite byinshi byo gukora sinza gushaka kugishyikira kugira ngo uta- u- utaruhisha umubiri wawe n'ubwonko bwawe yego nibaza ko noba ndagarukije ngaho
burya nibyo hari igihe umuntu avuga ati reka nkore akazi kenshi nerekane yuko ndi umukozi mwiza ariko hariho bimwe bimwe ashobora kugira abo bikorana ati ndabiraka ndabiraka ugasanga birakuremuruye eh, ubwo buremere ego ikindi twokum- twovuga ni ikijanye mugenzi wawe kangaruke byo mugenzi wanyu yashikirije bijanye na ba- mu muryango hagati mu babana mu ba- mu bari mu muryango akenshi usanga ikibazo ariho kiri ah, nta bi- nta biyago bihaba ugasanga uwo muco wo kutitura umuntu kubi- kubi- kubikubabaje ku mutima ntawe uhari mbega imiryango yoyo iratanguye kwijukira kubitura mu bi- mu bibazo baba bafise hagati yabo canke ni hahandi nyene nko kuvuga uti reka tubiganire hagati yacu bihereraho imiryango irabitura
navuga ngo inkingi iracyari ndende mugabo n'ukuri turashima intambwe aho bageze uyu munsi kuko hari imiryango myinshi iza kutwitura ku bw'ikibazo cy'umwana yagize cyangwa ugasanga ni umwe mu bu- mu- mu bubakanye cyangwa ugasanga ni hagati y'abo bubakanye nyine kandi n'ukuri ni ikintu cyiza kuko urumva hari igihe ibibazo by'ababyeyi bishobora gutuma umwana ahungabana rero iyo bi- bitwararitse ku- ku- kumera neza biratuma n'umuryango wose umera neza ni ukuri ni intambwe ishimishije bamaze kugeraho ariko turizera yuko n'abandi benshi bazobitahura kuko nk'uko ndabivuze inkingi iracari ndende abantu ni benshi bagitinya kuza Eh, ntanze nk'akarorero hari abantu umubwiye kuja kumusiko aca kubaza ngo none ngo bibaza ko je nasaze kandi ubundi ntibaratabura ko uja ku musikologe atari uwasaze mu bisanzwe Ego, biraba- birababaje cyane kuko nibyo koko abantu ba- ba- basanzwe baraja ku psychologue si abantu basaze bose niyo muco abantu bafise eh, ku ku mupsikologe baba bazi yuko ari umuntu yasaze aja ku mupsikologe ariko si byo na gato Ego.
Eh, tubwira aho nyine tukiri ku miryango tukiri mu mu mu muryango hagati yabo abana bato bato nko ku babyeyi bariko barumviriza ba- barumva neza yuko koko hari ikintu gishobora kuba cahindutse mu mwana wabo mugabo batazi yuko cyatewe na stress yo mu muryango ca- canke stress y'umuvyeyi iki umwana ya- yarabuze umuvyeyi yarabuze umuntu hama aragira ingaruka nkuko mukunze kubitubwira ibimenyetso ni nk'ibihe mu bana bakiri bato bishobora kuba bitandukanye n'umwana- n'umuntu akuze
abana bakiri bato kenshi na kenshi babyerekana eh, mu migwi ibiri hariho umugwi w'umwana w'abana yari asanzwe akerebutse ukabona atanguye kwigunga ntagishaka gukina n'abandi ugasanga nta- nta- ntakiryohererwa gukina unamuhaye n'akantu kabura kamuryohera ugasanga nta- ntacyo bimubwiye kandi wahora ubona ari umwana byose bivana n'ingene wari usanzwe umubona wari umuntu umwo- um- umwi- umwitwararika cyane cyangwa umwitaho cyane urabibona ko umwana yahinduye ikintu cyangwa ugasanga yahora ari umwana atekereza mugabo asigaye akubagana birenze urugero ugasanga asigaye akora amakosa menshi ugasanga ni umwana atakiguma hamwe aguma ariko aragwana n'abandi asigaye ashwana kandi akazi yahorana ni uko hari ikibazo gihari yabuze uko akivuga hama atangura kucerekana mu ku- mu kugwana cyangwa mu gushwana n'abandi mu gutandukanye mugabo ki- ki- ico ivyo bimenyetso utanguye kubibona haba hari ikibazo kiriko kirarituma ntibyizana gutyo niko novuga kugira abarundi bavuga ngo nta kaburimbo nibaza ko umubyeyi yawe atanguye kubona ibintu nk'ivyo ku mwana ni byiza yuko yo kwitwararika kumenya icyabaye Mm. akandi kabazo muganga mpora numva bavuga eh, akamenyetso novuga ni iyo umwana eh, a- yisoba ko mu myaka idasanzwe cyangwa akamara gushika mu myaka cumi cumi n'ibiri cumi n'itatu akaba ari isoba ko mu gitanda reka ndabivuga uko nyene icoba ari ikimenyetso koko c'uko harimo stress canke depression iriko iratuma atava muri iyo ngeso
navuga ngo eh, ico kibazo ni kimwe mu ngaruka zo zo kuba umwana afise umwitwarariko ukabije niko navuga Kira- kirashika kandi kirashikira abana benshi ngo ugasanga hari ikibazo umwana ashobora kubona ataratahura n'uburemere bwacu mugabo kikaba kimuremereye hama akaba atagishobora kwikontorora ugasanga asinziriye ugasanga yigize ko yisoze ko mu gitanda cyangwa ugasanga aranahagaze sinuko asinziriye ugasanga birashita arisoze ko kubera ko yatwawe n'ibyiyumviro ntiyashobora kwiyumvira ibiriko biramubako
cyane ukurira bidasanzwe mu bintu bishobora kuba ingaruka z'iyo twese
none tubwire umwana muto bomurungika ku mupsikologe ku myaka yihe umwana w'imyaka ibiri itatu n'itanu bimuhera kuyihe myaka kugira muvuge uyu mwana turashobora kumufasha biciye n'ukuntu twamuganiriza kuko hari abapsikologe b'abana batonya muhera ku myaka yihe
sinzi ko mpava mvugira bose mugabo jewe ahanini umwana amaze kumenya kuvuga umuntu wese arashobora kumuvugisha kuko nk'uko nababwiye umupsikologe akoresha ibiganiro akoresha nko ku bana turakoresha ibicapo turakoresha ibintu bitandukanye turakoresha amavidewo kugira ngo urabe atansiyo yiwe aho igera n'ibintu bitandukanye rero wumva abo tuvugisha ni nk'umwana aba amaze guca ubwenge ashobora kuvuga biragoye kugirira ati haca umwana w'umwaka umwe pari egisampu kuko wumva ntabazi kuvuga cyangwa uruyoya kuko n'uruyoya ruragira sikayesi buryo
ariko twavuga nk'umwana w'imyaka nk'ine ni nko ku myaka itatu ine
murashobora kumuganiriza agacapa ibintu mukabona ikimurimwo umwana mucamuganira mu bintu bikabura bikabura atansiyo yiwe kugira ngo ntasamare cyangwa ngo umurambire
kuko nk'uko mwabivuze mu ntango hari ibintu biba byatanguye kera cyane bikazoza birahamagaga n'ibindi bintu bibaye mu buzima ugasanga umuntu arishyuye n'abundi muntu haba ari ikintu gisanzwe yamubwiye rero byiza ni uko bobihera kare kwitaho icyo kibazo
reka rero
tuvuge gato ku bijyanye n'uburyo busabwa kuko n'umupsikologe navuganye nawe mu ndwi iheze yaraba ahanini ku bijyanye n'ibibazo byo mu mutwe mwebwe none muca nk'amafaranga nkangahe kuko hari igihe kenshi usanga uburyo atari cyo kibazo kuko twavuze yuko abantu baja mu bapfumu naho nyine baratanga amafaranga baraja mu masengero naho nyine baratanga amafaranga baraja ahariho hose ugasanga baratanze amafaranga none amafaranga mwebwe kumbure uwo muntu yogereranya akavuga ati aya ndayafise ntayamfise mwufasha consultance uwo mubonano namwe wa mbere nkangahe kugira ngo amenye ikibazo ciwe yuko ashobora kubandanya citura mwebwe mumusaba ngahe
rero gushika ubu turisha ibihumbi mirongo ibiri na bitanu kuri seanse seanse nayo imara isaha yego gusa hariho abandi bari ku biciro biri hejuru yaho bivanye n'aho akorera n'andi ma responsabilite ashobora kuba afise ugasanga arishyuye menshi gusumbaho
ego ego nari mvuze nti amafaranga aratangwa hariho hose umuntu agiye gusa igikuru ni uko abona akamaro kayo no mu psikologe mu nzu iheze yavuze nk'ayo nyine ibihumbi mirongo ibiri mirongo ibiri na bitanu ni nayo nagaruye mvuga nti ni nayo amafaranga nyine umuntu asaba iyo agiye kubonana na muganga asanzwe ngo amubwire ibijyanye n'amagara yiwe yo ku mubiri usanga ari yayandi nyine bisigura yuko abantu bakeneye gu kumenya yuko ubuvuzi buhari buratandukanye ibiciro ni bindi nyine kuko kimwe mu bintu bisanzwe tubona ari ikibazo ni uko bavuga yuko abapsikologe bazinze cyane rwose ibyo nabyo n'abantu muzo bibakuramo gute
ngira ni kubera ko batabizi kuko nibyo ngira barabira ku bihugu byo hanze mu bihugu byo hanze umupsikologe abatsinze abazinze cyane gusumba n'umuganga asanzwe mugabo ni uko ngira ngo batatwegera ngo babaze cyangwa ngira ngo kumbura natwe ntitubivuga cyane ngo batumenye ugasanga bamenye ufite igiciro kiri hejuru gusumba ubushobozi bwiwe hamagaca debukirwa ntabandanye abaza ugasanga agarukiye aho akira bihebasha avuga ko bizinze cyane hari uburyo byamutwara akagira ubwoba mugabo hariho abazimbutse hariho n'abandi sinavuga ngo barazinze bivana n'umwe wese n'amashaje aba afite ariko hariho ibiciro bitandukanye nk'uko mwabivuze hari abarihisha mirongo ibiri mirongo ibiri na bitanu mirongo itatu gushika kuri mirongo itanu bivanye umwe wese n'aho akorera n'ibyo akora rero ntibagire ubwoba ni amahera basanzwe bariha ahubwo ikintu gikunda kuba ni uko kenshi turamaze kubyumva bavuga ngo sinumva nyine nujya kuriha mirongo ibiri na bitanu atanu urushinga ntera cyangwa atanu ikinini ampa kuko badatahura ubwo buvuzi twe tuba turiko turagira ubwaribu
ego murakoze cyane rwose akanya kariko kararangira ariko dusozera tubashimire cyane rwose ku kanya mwafashe kugira muganire n'ijwi rya amerika uwo mwariko murumva yari iradukunda ah, murantunga uyu yari- mwariko murumva irakiza debora irakiza debora umu psychologue mu gihugu c'uburundi bujumbura mu burundi Eh, tubashimire cyane ku kanya mwafashe kuganira n'ijwi rya amerika n'abanywanyi bacu nuko ndabashimiye namwe ku butumire ego reka shimire namwe mwese mwaterere mu kiganiro mwashikirije ibibazo n'ivyiyumviro kumbure na Arnaud Samuel mu psychologue mu Burundi nawe nyene yaterereye ibidasanzwe Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma yamfashije kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ubandanye mwitaho amagara yo mu mutwe murakoze cyane umunsi mwiza mwese